radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose ikaze kuri radiyo yanyu ubu ni ikiganiro murisanga ku bufatanye hagati y'abana murisanga ni ikiganiro rero murisanga kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu kuri site yacu ya interinete ni wawawa akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu wiro ni umwanya w'ikiganiro murisanga hano muri studio ya karindwi nk'uko nari mbibabwiye muri kumwe nanjye eugenia mukankusi inshuti zacu rero nongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu tubifurije gukomeza kugira icyumweru cyiza mwese nta dini na rimwe ritigisha urukundo yemwe n'abataririmo cyangwa se abatarabatijwe ndetse n'abatemera imana bazi urukundo icyo ari cyo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaganira na repeti solidaire mu burundi ni umurwi w'abana bafite umutima w'urukundo no gufashanya ni abana bitwa ko batunze bafite ababyeyi bifite ni abana rero bafite umutima mwiza bakura batekereza abandi bana batorohewe mu buzima busanzwe aha twavuga nk'abari muri gereza ya mpimba bafunganywe na ba nyina repeti solidaire baratubwira uko bafashanya uko bafasha abandi bana turaza rero kubaha umwanya namwe mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo nk'uko bisanzwe mbibutse telefoni muduhamagaraho ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ubwo rero mu kanya turaza kuganira na Gratia ndikumana azwi ku izina rya gaga ngo uhaye ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze ngo ndagushi
ndi kubana nk'uko babivuze baramukije
urakoze cyane kandi ngushimiye wowe n'abana muri kumwe abana gatore niki jese ufite imyaka cumi n'umwe na gatoni josh ufite imyaka icyenda turaza kureba ko twavugana n'undi nawe witwa hozana uwo mwana w'umukobwa nawe baze kubunganira muri kiganiro ndabashimiye rero mwese repeti solidaire kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire ngo uhereho garatia gurupe repeti solitaire repeti solidaire mu mbabarire uwo murwi watangiye ryari ufite intego yihe
murakoze repetisiyo idera yatanguye haraciye imyaka ine bivuye ku cyiyumviro aho twagenda kureba abana bafunzwe mu mpimba bavukirayo bagakurirayo turatwiyumvira ko bitoherera ngaho twafashanya kubafasha ducishije mu bandi bana bitwa ko babayeho mu buzima bwiza hanze hanze y'ibohero abana b'iwacu abana b'abagenzi inshuti n'abandi bantu bose b'abarundi badafunga nuko repetisiyo ibyaha yatanguye mwishyize hamwe rero muri nk'abana bangahe mu gutangira
twebwe jewe ndi mu bakuze hamwe n'abandi cumi twari kumwe b'abagenzi niko niko twatanguye mugabo twatumiriye n'abandi batuzi cyangwa batatuzi tubicishije kuri fesibuke turatumira abantu bose bumva bafite uwo mutima hanyuma turabitegura turiho twatanguye umunsi wa mbere twinjira mu nda yari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ubu turagendayo iminsi yose rimwe cyangwa kabiri mu mwaka
ubu se muri nk'abana bangahe bahuriye muri uwo murwi bagerageza gufasha abo ngabo bari muri gereza ya mpimba
abakuze bama bahari ni icumi mugabo iyo hageze gukora uko kugenda ku mpimba turatumira n'abandi bakaza kudufasha hama abandi bana nabo batoya bafasha abandi nabo bashyika kuri mirongo ibiri n'abarenga kuko tubinicira kuri facebook yacu tukabatumirira abo tuzi n'abo tutazi bakaturindikira impuzu amajue ibintu by'abana ubuyi tukiyungunganya tukabashyira
hanyuma aba bana turi kumwe kuri telefone joshe na gatore na gatoni nabo bari muri abo ngabo bakuze bagumamo bahora muri uwo mugore bari muri batoya b'abapetiserideri bitanga nabo bakaduha impuzu zabo bakaduha ibijoro byabo kugira dushyire abandi bakunze kuko bo tudashobora kubinjiza mu mpimba tugenda ntitubajyana ariko bo turabategurira ikindi duhora twita nko gusohoka kw'abapeti solitaire tukagenda muri oferina kuri noweli niho bazamo
mu nzu y'imfubyi ubwo turaza kubigarukaho mu kanya reka noneho mbaze n'abo bana duhere kuri gatore gatore uranyumva
ego
wowe gatore niki iyo ubona ufasha abandi bana aho ngaho bafite ibindi bibazo wowe udafite mu buzima bwawe wumva wumva umeze ute
ndaryoherwa kandi ndaryoherwa cyane rwose
ubu se kugeza ubu wabafashije nk'ibiki wowe ku giti cyawe cyo wumva wavuga uti ngewe nakoze iki ngiki ni igiki
rero naragiye kubaraba muri mu irero ry'abapfubyi turakinana turavugana turavugana turasangira turanakinana
wararyohewe wumva rwose uranezerewe kubona urimo gukina n'abo bana hanyuma gatoni gatoni wowe iyo uri kumwe n'abo bana wowe watubwira iki muri iki muri ibyo bikorwa mukora ikintu kigushimishamo cyane ni iki gatoni wanyu kubafasha iki
impuzu
none hari ikintu wabwira abantu bakuru se batwumva muri uyu mwanya icyo wumva waba abantu bakuru abantu bakuru wababwira iki kuri iki gikorwa cyanyu ku buryo babafasha uranyumva neza se
kubereka urukundo
kubereka urukundo nta kindi wababwira reka dukomeze ubwo tube dukomeje gatoya nkugarukeho garatiya mufasha abana wavuga ko mubaha impuzu mukabasura mukabakinisha ibindi mugamije gukora ni nk'ibiki
nk'uko iyo tugiye ku mpimba iyo bafungiwe abana ahanini abana ntabyo baba bazi ibyo baba barimo ahanini tuvugana n'ababyeyi tukagerageza kubumvisha ko ikibanza barimo abana kitari gikwiriye kuba icyo mu aho bafungirwa tukagaragaza kuvugana nabo kugira ngo muri kazoza turabe yuko tuzoshobora kuronka aho ikibanza natwe two kwakiriramo bishyitse umubyeyi akagira ingorane ikibazo cyo gufungwa tukaraba ko twamusigaranira umwana kugira ngo ntaze gukurira cyane kuba mu ibohero
ubu se ni bande babafasha muri ibyo bikorwa byanyu kugira ngo namwe mufashe abandi bana
twebwe uko ingene tubigenza turiyunganganya mu buryo bwacu bukeya cyangwa byinshi bivanye n'umutima igikuru du- du- dukore- turaba mu mutima tugakoresha uburyo bwacu tugahamagarira n'abandi tukagira icyo bita nka fundraising cyangwa tugakora umunsi mukuru duhora dukora rimwe mu mwaka witwa umunsi mukuru w'abapeti solidaire Mm, aho duhamagarira abo ba gatoni n'abandi bana tukagira amapibisite mhm, tugatera akamo aba- ababyeyi bakazana abana babo amahera turonka ku muryango tuba twabateguriye ibi- imi- imikino amahera turonka ku muryango akaba ariyo tu- tu- duteguramwo ibyo kubashira abo bana gutyo biga- bigasubira kuri rya zina reseti solidare abana bari bo baba bafashije abandi mu kunezerwa kwabo bakaba ba- bo- batanze uwundi munezero ku bana bafunzwe mm. mu dukorwa rero mukora icyo gihe mu mikino cyangwa se no mu bindi bintu mukora harimo n'ibyo mwita fashion show ahantu Ego.
eh, bagaragaza imideri abo bana muba muri kumwe Ah, icyo gikorwa mubona kigenda neza
ego kigenda neza kuko eh, inkubu baragira defile i- iyo fashion show iba ari iy'abana iteguwe n'abana nyine Mhm, mugabo ni ukuza bambika mhm,
hama abana akaba aribo berekana imideli Mhm.
gutyo tukaboneraho kubona ah, ah, inga- ingabirano z'abana hakabamo no ku- no ku- no kuririmba guhigana mu kuririmba cyangwa gutamba mm, abana bakavaho banezerewe gusumba mm, uko bari baje noneho n'ababyeyi bakabona ko ba- hariho abana bafite ingabire gutyo tugiye ku- turazikurikirana muri kazoza kuvamo ikindi kintu kinini nyakubwo Burundi mm. No, ni- ni byiza cyane gufasha abana ku- kureba izo ngabire izo ngabirano zabo cyangwa se impano letara bafite kugira ngo ba- bako- bazikoreshe noneho bazabashe no kugira kuz- kuzigeza kure cyane A- abo turi kumwe nagira ngo n- muri- mu- mu mpa- mu mpano bafite cyangwa se mu ngabirano bafite nabo ba- du- twumve eh, nka- niba ba- baririmba bat- babe baturirimbira nk'akaririmbo gatore na na na, na, na- na, na joshe gatore na Yego.
gatoni nagira ngo mubona ngo mufite impano cyangwa se ingabirano imana yabahaye mwaturirimbira kamwe nko mu karirimbo mu- mu- mwaririmbye cyangwa se muteganya nko kuzaririmba mu gihe muzaba mwakoze nk'iyo fasa- fashion show nimuturirimbire rero
L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia.
Ni- murakoze cyane rwose gatore na gatoni kuri ako karirimbo muturirimbiye mugaragaza urukundo rw'imana ukuntu ari rwinshi kandi kuri buri wese ndabashimiye cyane Ye, kuri noheli rero hari ibikorwa mukora nyine ibyo mwari mutubwiye byo kuba mwakwa- mwafasha nk'abana abana baba bigunze baba bari mu bibazo mukagerageza kubasusurutsa mwatubwira muri make ko mubigenza ninde turi ku Em, ah, aho umwe havuga umwe eh, havuga umwe Mm, yego gatore vuga hanyuma ubwo ngubwo gatore nawe araza kuku- kukunganira
Ok.
Mm, Euh, turagira amadefile mhm.
tukaririmba
yego euh, tugatamba
yego
hanyuma hanyuma ba- batu- bagaca bavuga aba- aba- abatsinze Mm,
Du- duhe- abatsinze nabo bakatsindira amapri mm, genre igihembo Mm, um- umen eh, a- eh, abonnement ya piscine
mhm.
canke ama amajouet n'ibikinisho aha eh, Eh, ni uko euh, eh, ni uko ni byiza hari icyo wakongeraho gatoni kuri ibyo gatore yaravuze
ça hari icyo wakongera ku byo yaravuze ku byo mukora mu bihe bya noheli kugira ngo mushimishe abana
turakina Mm. kandi muraryoherwa
eh, kandi tugasangira gato Mhm. ninde uba yayizanye Mm, ninde uba yayikoze
twebwe Mm. murafatanya mwese mukayikora
eh, Mm. ndumva ari igikorwa cyiza gaga wowe nawe reka nkugarukeho kuri ibyo bikorwa bya noheli abana bari batubwiye ibyo bakora kugira ngo ba- basusurukane n'abandi bana Ah, wowe wabyuzuzaho iki cyangwa se watubwira niba hari ari kuvugana n'uyundi tinyinya gato tubimumenye
uretse twumve wa u- ufite- ufite- uwo telefoni ye icitse sinzi niba gaga turi kumwe
ubwo turi kumwe Eh, yewe ubwo telefoni y'abana ishobora kuba ari icitse Reka- watubwira noneho hari ibyo bari bamaze kuvuga bakora kugira ngo bishimane n'abandi bana wowe watu- wagira icyo wuzuzaho cyangwa se ukatubwira niba hari n'ingorane mugiramo mu byerekeranye no ku- gufasha abana nk'uko mwabyifuje
Eh, ahanini iyo tugiye kuraba abana igikuru nko kuri twebwe bakuze i- ico twa turondera tu- novuga ko tu- tunezererwa n'ico n'ico kintu co gu- gushikaho kuko iyo dushitse muri iryo rerero ry'imfuvyi ah, turashikaho aba- aba- aba- noneho aba- abarirongoye bakumva baranezerewe no kubona abantu bazana abana babo bato kuko kenshi bakunze kureka ku- abakuze aribo bagenda kubara batabashiriye abana mu buryo bwo kuvuga ku- kwinubana bavuga ati dutwaye abana bacu muri mu irorero ry'imfubyi bahava bataha barwaye nk'ama- in- indwara amagiripe ibintu by'abana mugabo bakishim- bakadushimira ko twebwe ibyo tubirenga ko tubereka abana ko ba- basa n'abandi hama ba- ba- baka- tukavaho umunezero bose nabo nyine babona yuko abana baryohewe noneho abana bati- bataronse akaganuke kuri kuri noel bakaba barakaronse ingorane duhora duhura nazo ni uko bamwe batarashobora kubitahura pana mu ah, bamwe mu- mu- mu bo duhora duhumiriza kuza Mhm.
ngabo aha ni iki igikuru ingorane si nyinshi turavye eh, ibyo duhora tu- tu- tukuramo byiza Mm.
ego Eh, na- o- ku mu- ku murongo wa telefone bambwiye ko dufite na hozana hozana nawe nagira ngo muhe ijambo ni umwe mu bana nyine bari muri uwo murwi repeti solidere solidaire yes Mbabarire. Nenge- Naki- biratandukanye cyane solitaire na solidere Solidaire, eh.
Eh, eh, ubwo rero nagira ngo muhe umwanya rero hozana nawe utubwire u- uko we wi- wifashe uko wumva umurwi repeti eh, soli- solidere ba- bakora n'icyo bigu- n'ikigushimisha muri byo hozana
oui eh, watubwira i- Uko bita?
watubwira ikigushimisha mu murwi mu murwi wanyu murimo w'abana bagaragariza abandi urukundo
niko niko dufasha abandi bana Mm, mubafasha iki wowe ikigushimisha ni iki
turabaha impuzu
Mhm,
turagira amaje tukaryoherwa mhm.
nabo nyine bakaryoherwa Mm. ni iyihe mikino wowe ituma uryoherwa cyane
defilere mode Eh, defile de mode u- nawe uradefira se
eh uradefira mu- mu- muri abo bakora defile de mode
eh Eh. W- wigeze utsindira igihembo
eh Ufi- watsindiye igihembo
Eh, ego Mm. wowe muri tana zawe ufite izihe mu ngabirano ingabiro na- ingabirano zawe turagira n'amasenariyo Aha. yego Eh, Eh, u- ufite ingabirano zihe wowe kandi bakambwira ko nakinnye neza ko wakinnye ne- ne- ni byiza cyane
Mm.
ubwo uzi kwitwara neza muri defile de mode
Eh, Mm. W- w- wabwira iki ababyeyi bawe rero n'abandi babyeyi babafasha mwese ababyeyi ni iki wababwira ba- babafasha kugira ngo mugere kuri ibyo bikorwa byiza
hariyo ababyeyi benshi bazana abana benshi Mm.
kubera Baba- du- dushobora kuronka ibintu byinshi dushyira abandi bana Eh, ibyo ni byiza rwose
Eh, Eh, nawe sizi kuririmba
yewe Mm, kuririmba mm.
indirimbo z'imana akaririmbo waturirimbe ako ari ko kose mu kirundi mu kinya- mu- mu- mu cyongereza mu gifaransa akaririmbo waturirimbira
mu gifaransa Eh, twose Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon sang, Prenez-le, connaissez mangez.
C'est mon corps, connaissez mon jeu. C'est mon sang, Prenez-le, connaissez mon jeu.
buvez.
Niyo ukaneza la mélodie.
ni byiza ariko rero waririmbye neza
Merci.
Mm, Hari ndafitanye n'umukuru wanjye witwa Luana eh, muri kumwe muri kumwe se ndaga kuguvugisha ashaka kumvugisha N- arashaka kundirimba se nawe M- muhe telefoni hanyuma ah, m- ah, tuvugane gatoya ari hehe sinzi aho yaciye agenda Mwihore- mwihorere ubwagize isoni urakoze cyane urakoze cyane hozana Eh, Mm.
yereka dukomeze rero ikiganiro nibutsa abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho turi mu kiganiro muri isanga tuganira n'abana uh, umurwi witwa repeti solidaire watangiye rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri abana bakaba bishyira hamwe bakagerageza gufasha abandi kugira ngo nabo bave mu bwigunge cyangwa se bibagirwe gatoya ibibazo barimo cyane cyane bafasha abana baba muri gereza ya mpimba bafunganywe n'ababyeyi babo nagira ngo tube tugiye ku mu- dusubire ku murongo wa telefone nanone tuvugane na gratien ndikumana niwe ukuriye i- iyi mu kanya gatoya nda- ndaguha ijambo reka mbanze nakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika wifuza kugira icyo abaza jiji uranyumva
ego ndawumva Eh, urahagana hehe
mojeni mu kayanza mu burundi
Eh, ura- Hello?
ur- ye, turakumva igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
mbona ukuri nagira mbanze mpe kuraje uwo mugwi Mhm.
nagenda nabifuriza ibikorwa byiza na cyane cyane ko numva ko ari ibintu bishimishije cyane Mhm.
hama nkagira ko mbaza Mm.
ese ko numva bafise nyine bafasha abana b'abafungano n'ababyeyi babo mu mabohero ariko tukaba tubona hari aho usanga bamerewe nabi cyane bataba bafite abo bantu babagira ko baba bagera mu mabohero yose agize igihugu cyane bafise aho bagarukira mu mu gihugu ati ikindi ikindi kibazo cy'abantu nagira mbaze
Ye- telef- telefoni ya jiji ni- iracitse ariko ah, gratia yibazaga niba ha- mugera no mu yandi mabohero ndibwira ko wumvise ikibazo cye
ego nacumvise Mm.
Eh, muri kino gihe ntiturashobora ku- ku- ku- kugenda mu yandi mabohero turacagenda ku mpimba gusa kuko benshi muri twebwe tu- turi bujumbura mugabo muri kazoza turifuza kugera ku yandi mabohero yo mu gihugu hagati Mhm.
kuko naho nyine hariho aba- abana bariyo Mhm.
Yego.
Ye- mu byo muteganya si ubwo mu bihe biri imbere muteganya nko ku- kuba mwakora iki mwa- m- kwagura ibikorwa byanyu kubigeza ahandi cyangwa se ku bihindi ntera murateganya iki
Eh, icyo icyo twi- twi- tu- tuteganya gukora icya mbere ni ukubanza ku- ku- kumenya igitigiri cy'abana bafunzwe yaba mu- i bujumbura i bujumbura ho turabizi ko harakingwa zibiri duherutseyo Eh, tugasubira tuka- tuka- tuka- du- tugashobora kugira mm, kuja kuraba n'abari mu gihugu hagati noneho tukicara tuga ubu turi ko twiyumvira ukungene nari nabivuze kare twogira ahantu nk'ikigo ababyeyi bashobora gusigamwa abana kugira abana ntibaje gufungana nabo Mm, bakaza kubatora ba- basohotse ibohero mm, mugabo dushobora ku- ku- hagumeho imigenderanire y'umwana na- na mama wiwe mhm, muri icyo gihe aba aba afunzwe Mm.
mugabo bata- badafungana kuko eh, kuko igitigiri ca- c'abafungwa n'aho abana baba bari si- si- nti- igitigiri ki- kirarenze ku mm, buryo abana badafite ikibanza batorohewe aho bari mm. mwarababonye mwabonye im- imibereho bafite uburyo ba- Yego.
bagaburirwa aho barara
yego byose mwarabasuye
yego none se murumva se muzabona ababafasha muri ibyo byo kugira ngo abana babe baba bari han- bari hanze cyangwa se bari mu kigo kimwe noneho ababyeyi babe bari ahandi abayobozi ari abagereza cyangwa se ab'izindi nzego z'umutekano ba- bazabi- bazabibafashamo hari icyo babi- ba- ba- ba- bababwiye
ego bobo ba- ba- ba- ba- ku- kuba baranatwemereye batwemerera kwinjirayo tukaba- tukabara- tukabaramutsa tuka- tukamarana umwanya nabo ni ni- ni- ni cerekana ko nabo nyene babona ko abo bana ba- batari mu kibanza cabo kandi ko ba- ba- ba- novuga ko badutera n'intege bakavuga ati no mu gihe kiri imbere mutere imbere mushike aho dufashana dukorana mu buryo aba bana bava ahantu hantu Mm. Ye- yego reka noneho tu- muri aka kanya dufate akaruhuko gatoya tube tu- tu- du- aka karirimbo tugature abana turi kumwe muri aka kanya
À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher sur la plus haute branche.
telefone yanjye Rossignol yakoze yubatse chantait.
guhamagara Il y a longtemps que je umwanya t'aime, jamais wo guhamagara je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité pour un bouquet de roses que je lui refusais. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je voudrais que la rose fût encore au rosier et que mon doux ami fût encore à m'aimer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi kuri telefone turi kumwe na gracia ndikumana bita gaga ntabwo ari gaga wa muririmbyikazi ariko n'undi ufasha abana abana mu burundi mu murwi eh, de petit solidaire bashyize hamwe abana bashyize hamwe mu rukundo bafasha abandi batishoboye cyangwa se badafite imibereho myiza ku baba kwishima mu bihe bitandukanye Ndaba- nagira ngo mbibutse nanone telefoni muduhamagaraho kugira ngo tubahe ijambo mu kiganiro muri isanga kuri radiyo yanyu ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe tugiye ku murongo wa telefoni twakire eri uranyumva
Eh, ndabumva rwose bujeti Eh, wiriwe urakomeye
Eh, niriwe Mm, urahagana hehe
nitura mu giteranyi Mm. ye igi- ah, igitekerezo cyawe rero cyangwa ikibazo
mbanje gushimira abo bana kabisa kuko je nkitangura kubibona ku rukuta rwa facebook nagira ngo ni ibintu byoshe ariko numvise bakiri abana batoya bira ibintu biryoheye kubona abana baki- bangana guco bamaze kugira umutima w'urukundo aho bifuza babona ko hari abandi babayeho mu buzima bubi bakifuza ko abo bafasha Mm.
akaba akabatore nashaka mbaze uwo yaje kwa perezida ko we ndumva ko amaze guca akenge nashaka ndamubaze none boba bakora nk'ishirahamwe bamwe boba bakora ku giti cyabo kanke ikindi nacyo niba badakora nk'ishirahamwe baba bateganya kuba bo bo kwandikisha iryo shirahamwe ryabo byitwa ko ari ishirahamwe ryabo kugira ngo habeho ba- bogira nk'aho baza gusaba rofisiye kugira ngo babashe kubandanya bagura urwo rukundo rwabo bafasha abandi bana kandi nako nashaka ndabibarize kenshi murakunda kudutumirira abatumire nk'abo ubwa twabasaba kontakite zabo baduha ngaho twabakontakita ntibibe byoshoboka sinzi ko wowe mwashobora kuduha personere umuntu akaba yamukontakita akagira amazi ikibazo kimwe kimwe
Eh, ukamwibariza utubazo cyangwa
reka urabona hari ukuntu umuntu umutumira ngaho Mm.
twe tudosubira kumva bumva rero iyo umuntu afite agakontakite Mhm.
mutunge nko gutumira ashobora nko kuba yo- yovuga ati reka maze wa muntu wo bya bikorwa byiwe bigeze Eh, ara- Eh, ubwo urumva ko Mm. arakubwira ubwo niba hari telefoni ba- mushobora kubabonaho Ah, i- ni- ikibazo cyawe cyari icyo
Eh, cyane cyo murakoze cyane no kuduha ijambo urakoze cyane eri ubwo reka tubanze twakire na samweri samweri uranyumva
yego turabumva Ye, urahagana hehe wowe
ndi bujumbura mu burundi Mm. murakomeye bujumbura Mm.
mwiriwe neza
Eh, tiriwe neza n'akaburakajije kuva vema turashima nuko nuko Ye, ikibazo cyawe cyangwa Eh.
igitekerezo
Eh, bwa mbere mbanje kubasuhuza mwese hamwe n'abo n'abo bajene mwatumiye Mhm, urakoze turi kumwe
Eh, hama bwa mbere mbanje kubatera inhiga abo bajene bafashe bakiyumvira icyiyumviro cy'inkoramutima nk'icyo ko ari abana humbure bagiye ubuntu bakava mu miryango novuga imeze neza akaba abayeho mu buzima bwiza bakiyumvira abandi bana ni icyiyumviro cyiza bakoze kandi ni byiza bizabafasha mu buzima nabo hama akabazo nari mfise bwa mbere Ah, nagira ndababaze ko baba bakora nka dufate nka crete nk'uko uwo mugendanzi uje kubaza ari bivuze canke nka association Ah, kuko mbajije uko jera kwa pasi igihe hari setemere crete no jedi mvuga ku munsi wa kane uheze Mm.
none naragiye naragiye ngiye kuraba umujeni mu- w'umugenzi ari mu mpimba nyene ndagenda ari utuntu dukeya nari ndamushiriye muganje nda- ndinjira ndani ndabona ubuzima aba- abantu baho babayeho na cyane cyane aba- barya bitwa baminere barya baba bapfunzwe bataragera canke barya nyene bavukira mu mpimba ndabona ko ari ubuzima bubi Mm.
utoronka kuntu wobafasha uri umuntu umwe kuko ni benshi kandi eh, biba bintu bitaba uburyo rero ndaba- ndaba- na- numva nababaza ko baba bakora nk'ishirahamwe kugira ngo ari nk'ushaka kwifatikanya nabo ari nk'akantu gatonya rose canke ari n'ikindi cyiyumviro cotuma nk'umbure akamo ka kabo canke n'uwo muntu iyo bagiyemo ka nawe akajamo akagera kure bakaronka n'ababafasha kugira ngo ba- bafashe abantu benshi ko bishoboka donc ahaze kunyishura hama uwo- uwo- uwo- uwabakuriye mwamye muvugana si nimba ari sinibuka umengani glace Ye- ye, nimba Gratia bishoboka na ndikumana ah, glace Ye, ba- bato- Eh, batazira Gratia.
ga- gaga
ah, eh, okay Mm.
merci aze nimba bishoboka na je na na- narikeneye nuze nyanka adresse yabo nimba ari wabaserukira si ari wabaserukira canke akashobora kumusi wabaserukira Mhm.
hari ikintu gito nashaka mwibariza kuko hari initiative natwe nk'iyo dusanzwe dukora n'abandi bajene bo muri bo muri quartier nord urumva ngira ngo twofashanye Mwafata.
usanga noneho tugifasha cyane Mm. Ye, urakoze cyane samweli Ah, reka noneho ubwo muhe umwanya gaga nagira ngo nguhe umwanya hanyuma usubize aba bavandimwe eri na samweri bose wumvise ko babaza niba mukorera mu mashyirahamwe cyangwa se club association ku- bash- bifuza no ku- uko bareba ukuntu bakorana namwe cyangwa se mukaba mwabaha na telefone cyangwa se uburyo babageraho kugira ngo uwashaka gufatanya namwe habe yabona uko abageraho ku buryo bworoshye
ego murakoze Eh, ndabashimiye kuba na- ba- baduteye intege Eh, ikindi naco ubu twari tumaze igihe dukora nka nka nka club isanzwe ita- itari association eh, atari ishyirahamwe mugabo tu- ubu turi ko turitegura kugira ngo club yacu ibe association dushobore gukora ibinini binini bi- bisumbije bisumbije ibyo club yokora eh, biciye mu mategeko cane cane hama ikindi naco ashobora ku- ko yari yavuze ko araba kuri page ya facebook yacu yitwa le petit solidaire arashobora kutwandikira canke aka- akatwandikira kuri mirongo mirongo indwi na gatandatu amajana indwi ubusa cumi n'indwi iyo ni telefone ashobora iyo ni telefone ashobora kutu- wakongera ukayisubiramo?
kuturonkako, eh, mirongo indwi na gatandatu amajana indwi ubusa cumi n'indwi iyo niyo nimero ashobora kudutorako ya ya repeti solidaire cyangwa akatwandikira kuri facebook hose turaza kumu- turashobora kumwishyura ku bibazo iyo ba afise cyangwa ari intererano ashaka guterera mu byiyumviro Ndi- nizere ko ubwo ayumvise dushobora kongera kuyisubiramo ni nomero nyine yo mu burundi n'ababa bari hanze bakwifuza kuba ba- bageraho ni magana abiri mirongo itanu na karindwi hanyuma mirongo irindwi na gatandatu magana arindwi zeru rimwe karindwi Ya- cyangwa se Yego.
bakajya kuri facebook ya repeti solidaire
yego Ye.
mu ubwo minsi iza- niho duhora du- ducisha ibyo du- eh, ibyo tuba turi ko turakora cyangwa ibyo twimirije gukora byose tubicisha kuri facebook yacu mu Mm, minsi iza tuzoshyira site website yacu mhm.
yego Ye. Uh, twakire ku murongo wa telefone na yasente yasente uranyumva
ego ndabumva Mm. urahagana he yasente
ni mu mugamba Mhm. mu mugamba mumeze mute uyu munsi
umugamba ni sawa n'akavura kagubu imana ishimwe ye Icyo- ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika
njyewe mfite igitekerezo nashaka gusangiza ijwi rya amerika Mhm.
Eh, nagomba ntera intege abo bantu ndumva uwo mugambi ni mwiza Mhm.
Na- no muri kino gihe hagiye haraba ibihe bigorana hagenda hafatwa n'abana badakwije imyaka yo kuja mu gace abangira nti uwo mugambi bawukomeza vyoba vyiza ndetse bagashika no mu ntara hagati bakigisha abandi Icyo nicyo gitekerezo nari mfite Ye, ndagushimiye cyane ubwo aho muri hose buri wese yajya atangira umugambi mwiza ushobora ku- kugenda ufasha abandi urakoze cyane yasente
yego namwe murakoze Ye. twakire na gilbert ku murongo wa telefone uranyumva
ndabumva neza cyane ye wowe uri he gilbert
mu gisagara cya bujumbura Mhm. reba ujumbura twumvise ko mwabonye akavura
rega akavura kaguye kabisa hameze neza Mm. nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ngira ngo nhe- nheze abo bana bagize bagize uwo mugambi numva n'umugambi mwiza Mhm.
nakarenga ukora ikizi ukagisanga imbere Mhm.
ikibazo wenda mubazo mbega nk'abana usanga bari mu ntara za ruguru batishoboye nta kantu wamuteguriye kuzabagirira nawe kugira ngo banezerwe
uravuga nka ryari
Eh, nk'umunsi nk'umwaka uheze dufate nka bonani ibaye Mm. Eh, Hama- ruguru ariko Ahantu hari ruguru se akavuyo.
ko ari henshi
sa ruguru ko ari henshi ko ari ahantu hanini uravuga uburundi bwose
bashobora nko gutunganya intara ku ntara Mm.
dufate uyu munsi bagize nk'intara ya- ya Ru- ya bururi kundi umwaka bakagira nk'intara ya ya rumonge ibintu bikazagenda bityo bityo Mm, ibyo ibyo birasaba bisaba amikoro kandi bisaba ko mwese mwese mwashyiraho akanya mukabafasha mwese kugira ngo babashe kubigeraho
yego yego birakunda du- dusize hamwe ingufu bira byose birakunda Mm, yeah.
Eh, akandi akandi kabazo kagira kabiri Mm,
nta kuntu wo kugurura nimero ya konte nk'ubu ushatse kubafasha bakazashyira kuri konti
mhm.
tuba dusanje ni utu Eh, urakoze cyane reka twakire na jean marie jean marie uranyumva
yego ndabumva Mhm. ikibazo cyawe cyangwa Eh, igitekerezo Igi- igitekerezo cyanjye Mhm.
numva ubwa mbere numanza ngashimira urwo rwaruka rwi- rwikoze uko rwa- uko rufise kose rugakoresha ingufu zarwo kugira ngo rushobore kubona bagenzi babo bari mu ngorane zitandukanye turabiye mu gihe gitoyi tugombe dufatire mu gihe gitoyi igihugu cyacu gishize kiri mu ngorane z'umutekano muke Mm, uwo mugambi ni mwiza cyane ahubwo jyewe nabasaba ko bokongereza uburyo bwabo n'ingufu zabo ndetse bakaraba n'uko hogira ababafasha buke buke uko bishoboka kose kuko urwaruka rugowe ruri mu mabohero ni gurushi uyu munsi kandi ntirugira amikoro umaze kuraba ingene igihugu cyacu kiri mu bukene budasanzwe atako umuntu yohava buvuga ugasanga abo bantu bari ngaho abana bafitwe n'ababyeyi abayi- ababyeyi ntibagira icyo bafungura urumva ko n'abana bashobora guca bagira ingorane nyinshi cyane ku byerekeye n'amagara yabo urumva ko na leta uyu munsi ivuga yuko ikenya idashobora gufasha ibibazo nk'ibyo byari byiza rero ko ahubwo nabo boraba uburyo bongerereze nimba bashobora gutanga umuhaye posible zo kugira ngo abantu bashobore kubegera babafashe bishobore gukwira mu ntara zose z'igihugu uko ari cumi n'umunani kuko uravye ingene ibintu bimeze uyu munsi biragoye aha turabashimira cyane vrema ku kigoro muri ko murakora kuko byari bikwiye ko umuntu wese umurundi wese afise w'umutima ashobora gukora icyo ashoboye cyose kugira ngo bene wacu ntibashobore kwicwa n'inzara bene wacu ntibashobore kugira ngo ba- basange bari mu byago bitandukanye kandi twari dufite icyo twobafasha rero ikindi cya kabiri nacyo ni uko nshimira ijwi rya amerika kuri kano kigoro mugize muze murakora kigoro nka kano kugira ngo twumvirize ibiri ko biraba mu gihugu cyacu twumve n'icyo twotera twebwe nk'abarundi ubwacu twebwe bene gihugu dufise umutima ukunda igihugu kuko nibaza ko umurundi w'ukuri atari uwo kwemera neza ko umwene wabo ashobora kwicwa n'inzara kandi yari afise icyo amufashisha murakoze urakoze cyane jean marie ibyo ni umutima w'urukundo murimo kugenda mugaragaza mwese no- twifuza ko mwa- mwawukomeza kandi ugakwira no muri mu bandi benshi Ah, gratia aba bantu mwabumvise Ego.
rwose barabakeza ibyo mukora nk'abana Eh, ariko kandi barakoze.
bakabona rwose bashaka ko mwakwagura ibikorwa byanyu mwabyongereza bikaba byagera n'ahandi biramutse bitewe n'ubushobozi bwanyu ariko hari n'abavuga ko bifuza kuba bamenya niba mufite na nomero ya konti abifuza kuba baba- babafasha bashyiraho nk'amafaranga ibyo i- irahari mwayibwira abatwumva nagira ngo mugire icyo mubwira gilbert na jean marie eh, na yasente wavugaga mu kanya
Eh, barakoze kudukeza kandi no kudutera intege Ah, nagira mvuge yuko muri uyu mwanya nta nta konti twari bwugurure ni ni ni bizoza muri uku kwezi gukurikira niho twateguye ko ibi tugiye kwagura uko twahora dukora I- icambere twari twishimikije ni uko amahera at- amafaranga cyangwa uburyo butotubera ikibazo tuvuga ati reka dutangure gukora dukoresheje uburyo umwe umwe wese afite tutabanje kuvuga ngo turindire intererano ziva hirya no hino ngabo dukore hama ntitwabona ko dushobora gukora mu buryo bwacu uko bwose bunga- uko bungana dutere imbere kandi tuvuge duti- tu- tu- tuvuge ati tumaze gukora ibi dushaka gukora ibi ubu mushobora kudufasha mucishije aha mugize gutya gutyo bigatuma haba icyizere no mu bantu bakabona ko n'imbere y'uko baza turiko turakora baje twokongereza tugakora ibisumba ibyo twara dukora mu minsi iza rero tuzo- tuzokwandika iyo nimero ya konti kuri kuri paje yacu ya facebook cyangwa kuri site yego Eh, urakoze reka tw- nanone twongere duhe abana akaririmbo eh, tugature nanone abana bose turi kumwe ndetse n'abari n'abari mu buzima butoroshye hirya no hino
Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le Père Lustu cru qui lui a répondu Allez la mère Michel, votre chat n'est pas perdu.
sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, sur l'air du tra des rats et tralala. C'est la mère Michel qui lui a demandé Mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé C'est le baluste cru qui lui a répondu Donnez une récompense, il vous sera rendu.
Sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, sur l'air du tra des rats et tralala. Et la mère Michel lui dit c'est décidé. Si vous me rendez mon chat, vous aurez un baiser. Et le père Lustu cru, qui n'en a pas voulu, lui dit Pour un lapin, votre chat est vendu.
Sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, sur l'air du tra des rats et tralala.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ako karirimbo kari mu gifaransa ni akaririmbo k'abana twizeye ko kabashimishije nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire n'abandi bakunze b'ijwi ry'amerika duhere kuri musaza uranyumva
ndabumva rwose Eh, musaza urahagana he
ndi mu kidushi muri giteranyi mu ntara ya muyinga Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego mbanje kubatera intege kabisa abo bana ndumva ko bafite umutima mwiza kandi bakiri bato kuvuga rero akabazo kanje nashandi ababaza ko numvise abenshi bakako- bakagumye batubwira ku bijanye ko menga abo baba baja kuraba bari mu mapirizo nashandi ababaze canke ndabisabire niba vyo babikunda kuko nta- nta- mu mashure ho ntibaba bajayo ko hariho abana nabo usanga no mu mashure bafite utugwana ugasanga hajya mu mapirimeri urabona ko baba bakiri abana bato bato bafite utwazo tugufi tugufi ugasanga bashobora guheba amashure yabo batoronka n'umuntu ashobora kubatera n'agakayi cyangwa agakaramu ugasanga umwana agakaramu k'ijana kashobora kuba- kotuma ava mu ishuri bo baba bafite nk'umugambi wo kuba boraba ukuntu botuma ba- boza barafasha n'abo bana bo mu mashuri mu gihe ubushobozi bwabo bwo- bobandanya gutera imbere ugasanga baragiye baja no mu mashuri
Eh, Eh, akaba ndagush- arakonashanda mu mashuri naho bakubitirayo kugira barabe kuko ahago- aba- abagowe ni benshi bahagaragaza kuraba icyitwa ko burya n'umwana ari mu ishuri ahenze aheba ishuri urumva ko umwaka umutsinze aba amaze guhomba ikintu ntiyagowe Mm, birumvikana urakoze musaza reka twakire na benjamin benjamin uranyumva
yego ndakumva cyane Mm, ngo urahagana hehe
njyewe mperereye i Bururi mu burundi Mm. ye ikibazo cyawe wowe cyangwa igitekerezo
ubwa mbere na mbere natangura gushimira abo bantu barongoye ako gashyirahamwe kaga- k'abapeti solidere ku kuntu baba bitayeho abandi bana mu kujya kubashyigikira mu buzima bubi babayeho ngira ko rero nsaba n'uwe karabavugira ag- ko yogerageza akaraba ego muri asosiyasiyo ndibaze iri mu i bujumbura mu bihugu hagati nk'ini buri iwacu ntizirakwiragira kandi urumva si ukuvuga ngo abana b'ini buri ngo babayeho neza harimo abana benshi usanga bafise ingorane nk'izo ku mashure ugasanga bigayo nabi cyangwa ugasanga ababyeyi babo ntibabahimiza ngo bajye ku mashuri kandi byari bikenewe nubasaba ko na- bogerageza kugwiza amasosiyasiyo n'abana b'ino mu gihugu hagati ka- kandi n'abana b'abana batifise nabo nyine bakajya muri asosiyasiyo sinzi ko yogira icyo abinyishyuye ko
ye harakwishyura reka muhe Yego, me.
Eh, urakoze reka muhe umwanya ubwo bwa- aba- ayo basubize Ah, gratia
Yego.
mwasubiza mu- mus- musaza na, na Yego.
benjamin uri bururi bamaze ku- kubaza banza bifuzaga no kumenya n'aho iyo asosiyasiyo yanyu club yanyu iherereye
Eh, barakoze Em, bariko bavuga cane cane ko twoja ngo kuraba n'abandi bana bari mu mashuri bishoboka ko bahora baheba amashuri ko ataco bafise Eh, nticobuza na gatoya ko tube- tubashikira nabo uburyo budukundiye tugiye du- du- duteye imbere gatoya nticobuza na buhoro kuko nabo nyene n'abana kandi natwe twitayeho abana ico ni- eh, nticobuza ko tuba- tuba- tubashikira nabo bishyitse muri kazoza nibaza ko atakibazo na kimwe dushobora kubikora hama ubu turacyari bujumbura kandi nk'uko nabivuze turacyari ko tura- ni- ni ni nk'aho navuga tugitangura twarakoze ego muri- muri piriza yo mu- mu- i bujumbura mugabo nti- ntituragera aho tuvuga duti ubu reka rero tugende hariya naho mugabo nko mu mwaka uza cyangwa imyaka ibi- ibiri iri imbere niho twavuga duti reka ko i bujumbura twashoboye gukora ko ubu twahagaze neza ni nk'umwana ariko arakura ama uko ungene agenda akura ubu ko tugeze aha reka dushikire kuri iki naco nticobuza na gatoya ko tu- tu- tugira dutera imbere tukiyumvira n'abo bandi bana bo bo- bo mu ntara hagati Yego.
Ehe, urumva nyine barabakeza bakabatera intege ariko kandi ikibazo cyo kuba mwagera no handi kure mu ntara kigakomeza kugenda kigaruka cyane cyane nko kuri aya mashuri matoya ariho abana b'abakene Yego.
Mm. Eh, tukomeze rero twakira abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika venuste uranyumva ndabumva cyane uri hehe bo ndi kigali mu rwanda Mhm. mwifashe muti kigali mwebwe uri uwa mbere uduhamagariye i kigali nonaha
ikibazo cyanjye ngo ndacambone ko twumva ko mu burundi abana barenga ibihumbi mirongo umunani ba- biga muri fondamentale bashobora kuba barananiwe barananiwe n'ikibazo ubwo rero bikarangira batashe muhi- batashe muhira mbega mwaba mutuma- mute- mu- mutegura iki mukagira ubuvugizi muri leta kugira ngo kumbure leta ibarondere ukuntu bakuyunganya mu buzima bwa misi yose hama kandi namubaza bo hari aba- hari abana benshi mbona ba- bagorewe bagorewe mu mpunzi batajya kwiga na rugero byo ngo batagera cyepfo cya ruguru mbega mbega mwafite umugambi wo kuza kuba- kuba- kubaraba y'abagore mu buhungiro cyanke cyanke kumbura ishyirahamwe rikorera yo mu burundi gusa nyiri nyiri ryo hanze hanyuma ikindi ikindi no- nokongera ko mu minsi narumvise yuko baravuze yuko hari abana ba- bajyanwa hanze kiriko abakobwa babahereje amafaranga bakabajyana muri za bomari n'ahandi nishanda abasore mbega mbega mbega bijya mwaba muri kumara kuri kugira ngo mwigishe abandi bana badashobora guhendwa nk- nk'ubwa mbere hama kandi ikindi nacyo kiba nk'igi- kiba- kiba ari nk'intuza kiba ari nk'igitekerezo bo ubwa mbere no- ni kubashimira ni kubashi- ni kubashimira ku- ko uwo mugambi mwatoye wo gufasha abandi bana ko ba- bata- bata- batagira batagira ikibavugira batagira batagira ikibazo cya ruguru ariko ariko mugambi bibaye ngombwa umugambi mwowagura bi- birashobotse mukaja- mu- mu- muka- muka- mugasa- mugasaba n'amashami mpuzamakungu ab- akabafasha ukuntu ukuntu mwo ku isi yose hari impamvu nk'impunzi ari- ari ari impunzi z'abarundi ziri hanze zitagira ikizivugira zitagira gute ibyo nabyo ni muraba ukuntu mbere ngombwa ukuntu mwoshika hanze mukagura akarere kugira biza gutuma murakoze urakoze cyane venuste nk'uko yabitubwiraga ariko mu gutangira ni club y'abana repeti solidaire bafatanyije ikiri ntoya ah, ariko uko bakeneye bashaka ku- kugira ngo bayagure eh, bitewe n'ubushobozi bazaba bafite nagira ngo ubwo mbere y'uko dukomeza ah, gracia ugira icyo ubwira venuste uri i kigali mu rwanda kuri ibi ngibi Eh, avuze
ego venisite arakoze Eh, nagomba ndamubwire ko eh, kugeza uno munsi aho tugeze ubushobozi dufise nibaza ko noba ndiko ndabesha mvuze ngo abana abo bana ba muri fondamentale yavuze noba ndiko ndabesha mvuze ngo hari ico no- nobategurira ngo tubafashe ngo hari ico turiko turategura kuko ni ikibazo eh, iyo umuntu atanguye ishyirahamwe cyangwa afite ishyirahamwe agira ico a- atoranya avuga ati iki nico tugiye gukurikiza umwaka wa mbere i- itanu ya mbere hama i- bi- ukagenda ukurikiza uravye aho ugeze n'ubushobozi ufise U- ugiye kuvanga byose usanga atanakimwe ukoze nk'ubu tuvanze ivya- ivyo muri mu mashuri no- eh, ibya fondamentale tukavanga n'ibyo muri prison nibaza ko ntariko ndabesha ntaco two- ntatwo sho- twoshobora gukora n'ibyo muri n'ibyo mu mpimba byopfa n'ibyo muri- byose ntaco twaba turiko turakora byaba byinshi canke ngo eh, numva ivyo vyoba mu- muri kazoza sinzi nuko kazoba ari aka hafi canke iki si- sinibaza ndabibona mugabo ariko nk- nk'uko bi- bigize tubayeho kugira umwe wese eh, nyimba yumva ariho umuhamagaro wiwe uri akabikora tugashingikirana byoba byiza gusumba
kuko eh, kuko indoto ze ni nyinshi nyine aravuga Eh.
abana abagore mu buhungiro akavuga Eh, mu buhungiro, abo eh, ba- ni bo mu izo mashuri nyene, ma- ico barang- kimwe.
eh, aba- aba- abajyanwa hanze abana b'abakobwa bajyanwa hanze Eh.
ukuntu mwabagira inama kugira ngo badahendwa urumva hari amashyirahamwe cyangwa se amaklebe Usanga yagombye abyitayeho.
gufatanyiriza hamwe usanga nawe abyitayeho ibyo twese mugabo dushize ingufu hamwe byotorerwa inyishu ubwo twizere ko hari Mhm.
n'abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika muri uyu mwanya babyumvise bashobora kuba babonye n'igitekerezo cyo ku- kugenda bashinga imirwi nk'iyo ngiyo Ego.
yagenda ifasha abantu ba- bari mu bibazo bitandukanye
Yego.
Eh, twakire ku murongo wa telefoni na libera uranyumva libera
ndabumva cyane Eh, uri hagana hehe
yewe ndi
wongera ijwi
igitanda jewe ntabwo turimo kukumva neza
yewe ndi ku gisenyi mu rwanda Eh, ubwo noneho turakumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
maze uwo abo- atu tubazo tubiri Mm.
bwa mbere nashaka amenye imyaka ingahe abo bana hanyuma aka kabiri ni bose icumbi bacumbire cyane n'ababyeyi babo bari bari babwiye amabara Mhm. yari yaso yabivuze agitangira n- igi- igi- cyari ikibazo cyari icyo libera ikibazo cyawe cyari icyo Ye- ye- eh, gracia mu- musubize kuri iki kibazo cye
Eh, sinacumvise neza Ya- ari yabazaga um, niba ari igitekerezo mwigiriye ubwanyu cyangwa se niba ari ababyeyi babagiriye inama akabaza uh, ikindi yaba yarabajije ni iki Yaba- no, yabazaga niba mu- mu- mu- um, ari igitekerezo mwigiriye mu- ku- mwebwe ku bwanyu noneho akabaza n'igihe mwatangiriye
Eh, haraciye imyaka ine dutanguye ni ni ni icyiyumviro cyavuye muri twebwe nyine cyo gushyira hamwe abana bitwa ko bari mu buzima bwiza bafashe abandi bana bari mu buzima bu- bu- bu- bu- butari bwiza ba- bagorewe muri mu- mu mpimba cyangwa mu mirerero ry'abana b'imfubyi Mhm.
Mm.
Ye. ubwo rero ndabona tugenda twerekeza ku musozo nagira ngo nguhe umwanya mu gusoza nyine mwanzura mugire nk'icyo mwavuga mu- mukurikije ibyo ibivuye muri iki kiganiro inama mwatanga cyangwa se icyo mwasaba n'abakurikiye radiyo ijwi rya amerika muri uyu mwanya kugira ngo ibikorwa byanyu bibashe kurushaho ku- ku- kwaguka bibe byagira byagera n'aho abantu bakomeje kubyifuza
Eh, murakoze icya mbere na mbere nagomba gushimira mwebwe mwaduhaye akanya Eh, murakoze cyane Ah, icya kabiri nacyo nagomba kubwira abantu banyu b'ijwi rya amerika barabe kuri paje yacu ya facebook yitwa les petits solidaires noneho ba- ba- bagire like hama babone kudoda bararonka ku- ku mwanya ku mwanya bamenya icyo duteguye cyangwa icyo icyo tubabwira kugira ngo badufashe kudu- eh, mu gihe tuba dutegura iyo aho tujya ku- yaba ku mpimba cyangwa iyo tujya muri ayo marorero- marerero y'abana b'imfubyi ikindi nacyo tugiye gushimira cyane ababyeyi bama batwitaho bama baturungikira abana babo kugira ngo abana bige urukundo baduha ibyo tuba dukeneye gutwara Eh, murakoze ndagushimiye cyane gratia ndikumana gaga ndangashimira kandi abana twari kumwe gatore eh, ni niki jezi hanyuma josh gatoni na hozana mwese mwese rero abaduteze amatwi abaduhaye ibitekerezo ababajije ibibazo abakurikiye radiyo ijwi rya amerika mwese ndabashimiye ngashimira injeniyeri badufashe ku buhanga bw'ibyuma wari ufatanije na fatuma kanana arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mwese mwese rero mukomeze kugira icyumweru cyiza mbifurije amahoro y'imana mugire kandi umugoroba mwiza De marionnettes, puis elles danseront quand les enfants dormiront.